eh abethi Eh.
mm Eh, Ine- za- ine- zamvanotu eh mwa mazikuosa mangoti eh abiti kodi mafuna kunena kuti ndisamabwere kuno eti iye ayi Ah, ah. kodi inu masa mmacheza ndi awa ndiye ine ndafika pano ndiye ine ndinazolowera kuti ndikakumana nanu ndikakuona ndizinena kuti eh abiti timakhala ngati kuti tumuli ndi ngani yoti munditamangisire pakomo munene kuti makanga Wa, wa, wa, tinkhani wa.
mwayambira kale kucheza wawawawawa ine Eh, tukoma ndamwe.
zimenezo Wa, wa, wa.
ndimayankhula khalani kaye apo ndili pano ambuye ndavula Eh.
masamba Ndabwe- ndabwera eya ndithu ndithu awa kumango akutulukira awa tikanakazunga kuchamazungana anthu omati akumangotirana Abiti- abiti mazo tungati mmandifuna Eh, eh.
yangonena kuti tibwererane kani yake simene iyayi mwabwera ndi zina eh?
iwe ngani ndimane ndimalakalaka mayanga kanakhalapo amene ndaziwa kuti anabala mwana uyu Musamba- iwe musamba ndi- uli pano wambala chani ndavula masamba pamene powapala mazambo akufuna kunena kodi kuwapala nyimbo mazambo yovala masamba ichapati chani ndili pano ambuye ndavula Iye masamba ama- adamutu anavutika kwambiri kuti afike Adamu- ponena zimene zija Amati- adamu adamu Eh, Amati cha- kuti- nyimbo ya- yakuda amati cha nyimbo ya- adamoda muli Eh, eh.
ehe ndiri ndili pano ambuye
nanga inu simbuyewanka ndiye ndikuvomera ati kuti ndili pano ambuye ndavula masamba Eh, Eh, eh.
okay ndimafuna kuti mupite kucheri eya kuishopuko eh?
eya eya Eh.
zikulira kani ndiyo unazoda akasese mushopu Eh, Oh, eh.
tutezi simunaseseni Eh, sinasese Eh.
ndaona mwayamba nkunguni ndikasese inu tazipitani mukabuzeze mkunguniso Eh.
abiti ndikupeza tazipitani ndikupezani kunyumba kwanu tazipitani musatisokoneza kundijaira zambano nanu chisoni mauwa anu Eh, nanga Amakhanga zambano ta- amakhanga takubanika amatibanikiza ndi anduwa umaite nimafuna kuti ndisinena bwino koma andu uno makufuna Eh, kumandu Ucheni, Eh, eh, ine- right.
ine ndimakufuna komano netu.
kugulo kujobu kundizikulizikuline musandiuse
muzara lisiku lini lizemuuze kupita kujobu kulina Eh.
kupita kujobu Eh.
ozamangu ausanya matandai zose mukujobu kodi ive tilibe bazo kapena kukuwerenga makobiti bwinobwino ajatu sovano saukawerenga ndalama bazi yabwino tapita
iwapo naiwerenga mwati ndalama Eh, mukundifuna ino.
mudalama kodi magesi kunja ni sola yasiya kugwira ntchitofanya inenso tundangudabwa apo iyayi ineyo ineyo nthawi zambiri ndimakhala ndili ku business Mm.
eti ndimakhala ndili ku business pakumo pano mmakhalapo ndi inuyo ndipo to ichichi sinnaziyikire ineyo iyayi ichichi nakuyikirani inuyo mmakhala pakomo pano muzimvera wireless muziunikira nthawi zinani matha kubwera usiku muzichaja mafoni tizitakulumikira Nkhani ingone- lero mwachiwononga munakhala bwaja ngani azimayi?
tinene kuti tinayika nyumba muno inu Eh, ndiye mukaimazimisauno vuto langa silimafuna ndiyankhule pale abitati vuto langa simuchedwa kuononga zinthu ina ndika chonini ndapanga sachasiya bwanji kugwira ntchito Ine Ndikakule china.
kukuudzaniza kuti Ndikakule ineso- china.
Iyayi, Ndikakule china.
iyayi.
Sicho- Ineso tu ndimafuna ndi- chabwino ndiuzeni waononga chitero da chija- wamumvuze da mumvuze cheno aho waononga da waononga da Ine nanga ndaona- ndiye mundiuze pano timakhala pano angati Ah, ah.
Alright.
Inu mati timakhala Nga- pano angati.
kupatula ana talandira ndi desmond ino akuluakulu ndi inu ineyo ndi mingu waononga ndani Palibe- ndiuze palibe pantundu amene panu waononga pantundu Yesu panu akudabwa ndiuze.
kuti okay chikuwazire.
tanditanirani ndi mingu tanditanirani ndi mingu ali kuti tanditanirani ndi mingu nana amaseweraji chinthu ndachigula Nana.
kuno bwino ndaononga ndalama ndiguleso china Tapera.
paunono basi u- chinthu osakhazikika kuononga chinthu osakhazikika Wa, wa, kuononga wa.
kodi ine mmantenga ngati ndani Waononga zinthu.
ndammantenga ngati ndani ngati mingu munthu ndikamakusungani kumakudyesani panopa kumakhuta panopa Kodi Awa- kwenye kuko Iye, iye, iye, kudyira iye, iye, iye.
pakale, no no no no no no Okay.
Iye, iye, iye, iye, Ndabwera tu, iye.
mukulu- ndikulangula ndi iweyo ndikamakusunga panopa ukamadya panopa kumakhuta panopa chifukwa choti ndinakwatira chemwali yako nanena kuti ukhale ndi Kodi phaswa nkhani yafika koko?
iye ndikulangula ndi mingu Iye, iwetu wakana nkhani yafika koko, iye mwani kumuninyozera pale wanga.
ati mingu ngati mwatopapo pano ngati mwakhutapo kwambiri pa Kumuninyozera pale wanga.
nyamukana iyayi Iye, mukuninyozera mbali yes wanga.
ndiye unamweresa panambala wako kuti asiononga Waononga Mkanaji nini?
asiononga zinthu panopa Waononga ine nini?
ndizingononga ndalama mulamwe Iwe, mkanaji usa- chibi usati tumu mlamwe mlamwe ndikhoza kutengera chamboko Cha- cha.
Ndiku- oho Cha- cha.
Oh, chita- Ndolo kwanjini.
Ndinakukundira iwe.
Iyayi.
okay chimakhala Una- chimakhala unankunda ndani?
chimakhala chacha Unakundira chamboko ndani?
iwe chimakuchiziwe Iye, tati chuleni, muna- munankunda ndani? Munankundira ndikachitenge ndani? Eh?
ndikatenge chamboko Takatenge.
ndikatenge Tapita chamboko ukatenge.
alright Iye, pita ukatenge chamboko.
oho
ndiye mmanena kuti muli ndi ah, ana gabi kusedi Eh, era, eh.
ndiye ndi nkhani mwasiya konko mutani kapena muyankhule nawo ndingoyankhula nawo iwo Yankhula nawo.
azipita. Eh.
omatu anagabi nde mutenga malo mayi nyoni akukokeredi kwinako Kodi- kodi- mayi mfumu kodi munthu ukakhala wabwino tu ndichoti Eh, ndaonani aliyesa mangoti tabwerani kuno koma asati wabwino kungoti munthu suipira aliyese utakondasalano ino Eh.
Unaona ana gabi Ini ndisakuchedwese ndifuka pali zokambirana Wawo, panzipano madabwa ndikuti kodi pachitika chimene ndimafuna ndimati mmene mukupita kunsikamo Eh.
mukatigulire tomato oho komano tomato wake mukagule uja olimba wosungika uja oho cha- eya Ati, zikomo?
Chapita.
ndemndalamandiya apa malinga ndi nthawi Ah, Kuti ah, ta- matita pali ndi za- anthutu za pano.
tomato pali anthutu pano oho akukambira mwationa ife Vutwa tiwako.
chinjeni yetu.
Ndikume- ndikudabwa kuti nthawi imene muna- timadikira inuyo Oho.
ndiye mufuna muoneseso ngato Nanga sikudabwa koma kuna kuti ulemu nthawi za tomato.
uzikhalapo nthawi ina mukafika pamalo pamene pali akuluakulu apongozi yanga mwamva ndachitatu Ah, kukuita nani izo.
chifukwa cha akazanu Eh.
ndidi mingi amakanga abwera uzadandaula
mukwatira tsopano zioneka ngati iwowa ndi amene ayitana ifeyo zimakhala ngati Fe- fika aaaira nayo.
kunyumba ako amakhala ngati kuti nonsenu akukwatirani ndipo siwo akwatira Umphawi.
Inu, Machani.
mayamba kulankhula Mayamba.
Mayamba kulankhula.
azadanda- Nyumba kuja.
Iya, Nyumba.
iya, iya.
okay Ah, munabwera kuzadandaula Eh.
nde nati ah, ujeni samazenga mbali imodzi mbali zonse zikhalepo yankhulani iyayi chifukwa nkhaniyo mmene andiyankhulira Apongozi mukhalepepa.
Mo- Eh.
apongozi mukhale pompa muziwe mmene anthu awakuonongera zinthu kunyumbako muyimve nkhaniyo iyayi malume tankhulani mwa ulemu kunyumba kumu kuziwa pachazo unazoti tinaitanisa kusula yes tikugwiritsa osatinayitanisa ndinagula Eh.
atitakula fo sola ija, Ngwengwengwe tikuigwiritsa- sola.
eh, Yes.
tikuigwiritsira Eh.
ntchito le ujeni dzulo Eh.
yangozima fo ujeni sola ija siku yaka siku yaka chifukwa kutere siku yaka iye bwina tiyidikirire nthawi ina sina yake Eh.
mpaka napano Eh.
awo akubwera akunena zoti bwa chinthu chisichikuyaka chifukwa chani ngati inenso ndikudani ndikudabwa kuti chinthu chisichikuyaka kuyika foni pachaja wosachaja kuyika foni pachaja wosachaja imingwa ali kuti Kweza Ngati kubaga- imingwa ali kuseri kwali muitani ye anthu osayamika Ah.
inu inu ndinu ndani Ndakubweresera Inu kwanu ndi ndani nimakudyesani Iya.
iwe dimingu muitaneni dimingu iwe dimingu pano na- nimakusunga umadiya pakhomo pano e mtundu wa kwanu lalatani lalatani nkhani sola Ai.
sola yati yazima nkhani tu ndimene yakuti sola yazima Eh.
awakuyankhula.
apongozi munagula sola yes sola nde yazima Yes.
ndinanena kuti chani ndinanena kuti chani apongozi Eh.
inu timukhala ngati tukapena kuti inu mukhala ngati kapena bungwe mungosunga zitete pakhomo Maona nkhani.
kumangosunga Maona tosazilika nkhaniyo.
kuno bwe anthu okuti anandikwatira ineyo banja linathamu nawo nga anamwalira angokhala pakhomo pobwe adimingiwo mamona akakhale kwawo mawo.
sizikugwirizana Alamu.
inu aona ngamwina ndi abiti ndi dimingi takhala ndi chete apongozi apongozi Ah, muono nga ah, ndalama Chemwali, ah.
chemwali.
ndimingu afuna kuyankhula Chemwali.
Eh, Chabwino.
timvane makosana Chabwino.
tizimvane tikukumbidwa mosiyanasiyana malingana na umphawi na umasiye mukumamuta mukumameza iyayi takhala ndi chete takhani chete Kumbidwa, lero ndikukumbiwa foti malume adaenda ubale udanani kodi udamala thangwa ya njima ayi liyankhula ndilonge chilungamo Eh.
sola ndikutukaniwa naye ene leroyi awa adakumbusha kuti ejenti akupangemo kuti uwonjezerenso mababu enango apawa china zaonongeka awa ndani awa ndo- Ache- ache mali ako.
lero chasiya kuphata basa akutukana ine pano sola inali ndi mababu ake oyenera
polo Yeah, anonjezera.
adalonga polo Eh.
tena kwatitikepo inango ngati 5 ndi ndalonga kuyikira payo anaonjezera awiri awiri anaongezera njani mukuona agent pali Madam vuto Mwangandiwo.
pamenepo pali Anaongezera vuto mwandimvesesa Akongo tano.
mona mwandimvesesa Maona.
kaya anaonjezera ndi agenti agenti paye Anagwira kasanga- omwewa.
sangaike iyayi umamuuza ndiwe kuti agenti Ndikulire zimungandi kwena ehe apa.
ndi agenti pofuna ndalama iye amachita chimene muyenera kuzindikira nchonena kuti akampani aja anazindikira kuti zipangizo izi tikuwapasa za solazi umoyo wake wa sola ikakhala mwina zaka 5 zaka 10 zaka 15 iweyo ukapanga zako zako imapezeka kuti sola ija Waichepetsera umoyo wake moyo.
wachepa Eh, kapena yasiya kugwira ntchito Yafa.
mmene imayenera kugwirira Yafa.
kapena yaferatu chafa inu munena mufuna kundiuza kunena Eh.
kuti sola ingati ili ya mababu 4 Ehe.
usaonjezere poena ndinaonjezera muja nauno mwaipa mwaichepetsera yalemedwa mumakangati mwana wang'ono mwansenzesa katundu otani ochuluka amakanika kunsenza koma katunduja mmene anaipangira kwako ndi ya mababu 4 basi. Hai.
asa hayi ndiye kuti chani ukati hayi ndapha ndine pano osaukani mmene wayankhulira iwe muja, Wamasiye.
mmene wa- wabwebwetu kuika iwe muja ukanena kuti hayi abongozi ukudabwa Iwe tuje- Abongozi, uzu- iya.
unaonjezere mababu Oho.
ukudabwa mababu sunaonjezere Oho. ndiye ndiye ndikunena kuti Kuti chani?
kuti wacha.
abongozi kuti chani ndiye wewe Wakikumba Ndiye nayo.
kuti Ah, ah, ukunena okay, kuti okay, chani okay.
Ah, Iweyo- iweyo ine ukanakhala wa- ndiluko uka- iweyo- inembo ndiluko ine ndiluko imwe mumenye tu inembo ndiluko Kuti?
kumagalasi kumagalasiku bwana nabongozi mungandikumbe lero kukumba chani Koma Ine ndinatambwa kwa basi awatu alalata osakhala Koma zimu- awatu ayangu ngoma muzimupasa mpata munthu azisangalala pa khomo pake Pa- akula tu awasoti azingokuma kani si matirirani imeneyo kani tikukamba yasola pani Iya.
awu anaonjezera mababu awiri ndiye uyu tu anayankhula mukonjezere chifukwa chani izi saonjezera awu amachita makani mene koma amalankhulira nangala maziwa Ah, ndiye kuziwa chifukwa chani amayankhula zambilimbiri nanga sanangona ngati chinthu chafamachikotokwako mkamwamo kulakula lakula tu pano mseweroli giring'ande anali macben kochi nagabi anali neri malindi walewale anali patrick eric abiti anali patricia malunga maimfumu anali veronica baluwa nakwinda anali nerifa kabango nanyoni anali enifa chiwaya dimingu anali musa penu mainyoni anali linda chatha ndipo amfumu anali steve ligomeka alemba aseweroli ndi linda chatha ndi steve ligomeka wajambula ndi ruth katuma ndipo mkonzi ndi yamikani lanjesi akukupatsirani seweroli ndi aunduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku world bank